imumvani radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe muri kino gitondo kuri mikoro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye uno munsi ayo makuru turahera nk'uko bisanzwe ku yagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na ejoni mukankusi mwaramutse eugene
diane bwakeye abandi namwe turi kumwe ndabaramukije aho muri hose umugambi wa kenya wo gufungura amashuri mato n'ayisumbuye mu cyumweru gitaha urimo guhura n'intambamyi zituruka ku ishyirahamwe ry'abarimu bavuga ko amashuri atiteguye neza gukurikiza amabwiriza y'ubuzima agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona bavuga ko amashuri akeneye byibura umwanya ukubye kabiri wari uhari mbere ya covid cumi n'icyenda kugira ngo abana batandura abana b'abanyakenya babarirwa muri miliyoni cumi n'esheshatu byitezwe ko bazatangira amasomo ku wa mbere nyuma y'ihagarikwa ry'amashuri rimaze amezi hafi icumi bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubwo yasuzumaga uko amashuri yiteguye ikisumu ku wa mbere minisitiri w'uburezi george magoha yavuze ko guverinoma izakoresha miliyoni ijana na mirongo icyenda z'amadolari kugira ngo amasomo abashe gukomeza agasaba kuzayakoresha icyo azabagenewe cyakora nicolas gatemiya umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarimu avuga ko bitazorohera amashuri gukurikiza ibisabwa mu kurwanya virusi ya korona bitewe n'uko miliyoni mirongo ine z'amadolari yahawe amashuri abanza adahagije amashuri yo muri kenya azaba agomba gushyira ingufu mu bikorwa by'isuku atanga amazi meza yo gukaraba intoki imiti yica udukoko ku ntoki n'udupfukamunwa kugira ngo barinde abana icyabahungabanya mu bigo by'amashuri abaturage bo mu bwoko bw'abashona bafite inkomoko mu bihugu byo muri afurika y'amajyepfo bishimiye intambwe bagezeho y'ubwenegihugu bwa kenya nyuma y'imyaka batagira igihugu biti cyabo nazizi dube ni umwe mu bashona igihumbi na magana arindwi n'abanyarwanda igihumbi na magana atatu bahawe ubwenegihugu na kenya muri uku kwezi nyuma y'imyaka batagira igihugu avuga ko nyuma y'ibibazo banyuzemo by'imibereho y'abatagira igihugu biti cyabo bishimiye kumva ko ibyo birangiye hakaba hatangiye ubuzima bushya kugira ibyangombwa byemewe n'amategeko ku bashona bivuze ko bashobora kubona serivisi za guverinoma bashobora kwiyandikisha bashobora kwaka inkunga cyangwa inguzanyo mu bigo by'imari abashona bagiye muri kenya mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu nk'abamisiyoneri baturutse muri zimbabwe ariko ubwo kenya yahabwaga ubwigenge n'igihugu cy'ubwongereza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ibihumbi muri bo batakaje amahirwe bari bafite mu myaka ibiri yo kuba abenegihugu bo n'abana babo abandi bashona igihumbi na magana atatu nabo bategereje kuzuza impapuro basaba ubwenegihugu impuguke mu by'umutekano za nigeria ntizemera ibivugwa n'abategetsi ko umwuka mubi hagati y'abahinzi n'aborozi ari wo watumye haba ishimuta riheruka muri leta ya katsina mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu abanyeshuri bahungu barenga magana atatu bagizwe ingwate mu ntangiriro z'uku kwezi ariko nyuma bararekurwa abategetsi bo muri iyo leta ya katsina mbere bari bamaganiye iryo shimutwa ry'abana b'abahungu magana atatu mirongo ine na bane ku duce tw'amabandi yari yaranashimuse abandi bantu agamije ingurane muri iyo leta nyirizina nyuma abayobozi baje guhindura imvugo berekeza iryo shimutwa ku borozi bari bafitanye ibibazo n'abahinzi mu bijyanye n'uburyo bwo gukoresha ubutaka cyakora komiseri wacyuye igihe muri polisi akaba anasesengura ibijyanye n'umutekano lawrence alobi ntiyemeranwa n'abatekereza ko aborozi ari bo bagabye ibyo bitero avuga ko nta kibazo aborozi bafitanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri cyangwa abanyeshuri ku bwe ngo ikibazo bagifitanye n'abahinzi mu bijyanye n'aho bashobora kuragira inka zabo agasanga nta sano riri hagati y'ishimutwa ry'abanyeshuri n'ubushyamirane bw'abahinzi muri marawi inkiko zatangiye guhana zihanukiriye abakora ibyaha byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kugera ku rwego rwo gukuba kabiri ibihano zibafatira abaharana uburenganzira bwa muntu bakunze kurega inzego z'umutekano n'iz'ubucamanza ko zidakora akazi kazo muri ibi bibazo barakomeje barahirimbana none ibitangazamakuru bitangiye kubona impinduka zitunguranye mu manza ubusanzwe igifungo kiremereye zari zikunze kubaha nticyarengaga imyaka icumi ariko noneho abantu batunguwe cyane nk'irirongwe umurwa mukuru wa politiki wa marawi urukiko rukuru rwakatiye mu cyumweru gishize umugabo w'imyaka mirongo itatu y'amavuko gufungwa burundu kuko yafashe ku ngufu akana k'agakobwa k'imyaka icumi akanagatera sida mu kindi cyumweru cyabanje urukiko rw'i burantaya rwakatiye umugabo w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko gufungwa imyaka makumyabiri rumaze kumuhamya ibyaha byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa yareraga utari uwe akaba nawe yaramuteye sida
ejo ni mukangusi urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza nshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo abanyagihugu baba mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo baraye bakoze imyiyerekano yo gusaba amabarabara meza iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane ni ukuvuga ko amazi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kubyimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine ni uguhitishamo aba ni bamwe mu bagendesha imiduga bemeranya n'abakoze imyerekano ku kibazo c'amabarabara mabi muri kivu y'epfo turabigaruka ko handi hato kuyavugwa ku burundi naho uwahoze ari perezida w'ico gihugu major pierre buyoya yaraye ashingurwanye iteka muri mali ibi vyose turabirambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu uwahoze atwara uburundi major pierre buyoya yaraye ashingurwanye iteka i bamako ku murwa mukuru w'igihugu ca mali nta ntumwa ya leta y'uburundi yari ihari igihugu ciwe cari canse kumuha ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu hanyuma mali ica isaba ko ariyo yomuhambana iteka umuryango wiwe uravyemera ibindi na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
ibirori vyo guhambana iteka uwahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya byatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Mali Banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukira umuryango w'ubumwe bwa Afurika ico bikoze mugenzi wacu akorera igisata c'igifaransa c'ijwi ry'amerika avuga ko atamutegetsi n'umwe yarungitswe na leta y'uburundi yari ahari uburundi nico gihugu perezida buyoya yatwaye imyaka cumi n'itatu atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera buyoya yabwiye ijwi ry'amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwa iteka mu gihugu ciwe yemeje ko uburundi bwari bwemeye ko perezida buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'uburundi atashatse ko ijwi ry'amerika rimuvuga amazina yagize ati buyoya yaheruka gucirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhara yoba yaragize mu iganagurwa ry'uwamusubiriye perezida ndadaye melchior buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye igihugu comuha umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu wemeje ko igihugu ca Mali arico casavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka umunani akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi ry'Amerika rifise avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe vyose kugira ngo ikiziga ca nyakwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'icumi na kabiri gushika ku birori vyo kumushingurana iteka mu itongo ry'abapfuye rya katolika ahitwa kura ku mugwa mukuru bamako uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe uwanonosoye vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguza amateka emmanuel nkengurutse yabwiye ijwi rya amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi yamara ko ibisigarira vya perezida buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora ni umukuru w'igihugu yatwaye uburundi yaratwaye uburundi igihe kirekire kandi aragikorera ibintu vyiza ibintu bijanye n'ubumwe intwaro rusange intwaro ya demokarasi arayigarukana indyane zabaye nyinshi cyane aregeranya abarundi arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana akaba amahoro ahubwo ni itunga rikomeye ku gihugu intatemwa yiwe yari bikwiye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe kuri we kubona kuva buyoya yitaba imana gushika ubu leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze biha ishusho mbi igihugu n'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi n'ibintu bitumara amazi twese umurundi wese ahari turamaramara naho iyo bari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kunamira ikiziga ciwe hari ibihugu byinshi ababo bapfiriye hanze batuma ko ibiziga byabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka ariko cyane cyane abatwara abategeka igihugu n'umunsi nibo bakwiye kumaramara byerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe cyangwa basanga ibyiyumviro nawe cyangwa basa nawe Pierre Buyoya siwe mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu ariko niwe wa mbere igihugu canse kwakira ngo kimuhambishe uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu c'ububirigi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ahambwa mw'itongo ryiwe ikiriri i Bujumbura Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu ca Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu intara ya Bururi ari naho Bagaza na Buyoya bavuka nayo Sipiriyano Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ahambwa i Bujumbura uwo ibisigarira vyiwe bikiri mu gihugu c'ubusuwise n'umwami wa kane mwambutsa bangiricenge yitavye imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigarira vyiwe yamara umwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangiricenge ahambwa mu busuwise abanyamari bemeye kugira intatemwa ya perezida Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ni bujumbura muri katedrali jenamundi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara uburundi yitabwe n'abahoze ari abanyacubahiro cane cane abakoranye na perezida buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu domisiyano ndayizeye yves ayinguvu na matiyasi sinamenye bahoze ari ivyegera vy'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta canke umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yari hari nk'uko amakuru twaronse avyemeza vyeklave n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tubandaniza amakuru yacu mu rwanda neza na neza mu karere ka rusizi kavugwa mu bibazo vy'abana baterwa inda mu nyuma bagatereranwa n'imiryango yabo abavuganye n'ijwi ry'amerika basiguye ko kuronka ivyo bareresha abo bibarutse bitaborohera bagasaba inzego kubashigikira mugenzi wacu temistokle mutijima yarabagendeye baraganira adutegurira ino nkuru bari baje kugariza ikigega kijejwe guhingurana abarimu mu kigobe mu buraruko bwa bujumbura barenga ijana bavuganye n'abanyamakuru ariko banka kuvuga umwidondoro wabo kubera imvo z'umutekano impamvu zabazindukanye ziratandukanye nk'uyu mugabo n'umukenyezi basaba kurunzwa amafaranga babitse kubera bari basezeraniwe kuyahabwa amaso ahera mu nzira nyuma yo guheba kuba abanywanyi abantu binjira bakabakata ibihumbi bitandatu baraduza ata nama twagiye bashaka ibihumbi cumi na bibiri rero ukaraba kuguma mu kigo kigukata ibihumbi cumi na bibiri ku kwezi ata kredi yabo uzoronka tukabona ko ari amarira yacu bariko arapfa nk'ubu unya iyi muri desambre nyene twari ngaha jera we nyene arasohoka atubwira ati avant le 25 desambre tuzoba tubahaye ivyanyu tuvane ko amahoro mugabo raba ino musi turaje bariko batubwira inyuma y'imyaka ibiri bariko batubwira ngo muri janje umwarimukazi wundi nawe naho atabwanwa afise bwafutse umunwa yisanze umushahara ukatwa kw'amafaranga atigeze asaba ku munywanyi wa kino kigega ikibazo mfise nuko nasanze bankata ariko ata kontra dufitaniye iyo konsta nayigize hamwe bagizeho sansuma generale de fonctionnaire niho naciye mbona ko bankata uno musi rero naje naguranye agatike ariko bariko barambara yuko bikenewe kugira ngo bantunganirize bitarimo ico naco ni attestation de service ariko fotokopi ya garangamuntu na lettre de demande nari ndabifise jere numva mfise ingorane ikomeye cane bisaba uburyo burebure kugira ngo niyunguruze yaba byashoboka bari kumpa n'inyungu kuko noba ndabagurana nko ku nguvu umugabo nawe nyine aturuka mu ntara yo hagati ikimusonga kurusha ibindi ni ugusirimbira ideni afitiye uburenganzira nk'umaze kuza nk'inshuro zitatu ndiha amatike ariko nkurikirana iyo dose uno munsi nyine niho ndabihejeje narenze yuko n'imiburiburi kubera nabitanguye kuva mu kwezi kw'icumi impera zo kw'icumi narenze yuko amafaranga ngenda yatwaye umwana bambuye ko nzogaruka mu kwa kabiri numva ntaco nungutse ayo mahera n'abazo bayampaye ndaca azomarira ico rero ni ikintu kibabaje cane kubona umuntu aza avuye ruguru hanyuma akacararaho nk'iminsi ibiri itatu ariko arakurana ngo ivyo vy'amadosi byari ibintu bateza gukoresha kuko hari ubuhinga bwa none barabufise ubu nawe yemeza ko inyuma hafi y'imyaka indwi atigeze ahabwa ivyo yari yemerewe narimazeyo imyaka itandatu irenga nateranje mu myaka ndwi kandi atangwane ndaronkayo ntituriko turoroherezwa kuturonka kuko nka jewe nasinye nujuje fishe ya dezangajuma itariki zibiri z'ukwa mbere bibiri na mirongo ibiri hageze ku iyi tariki itariki mirongo ibiri n'icenda iyo epari nyaba atarayinsubiza murumva ko ari ikiringo kirekire n'ubu rero turiko turabisaba ko boyidusubiza ariko ntibarabitwemerera batubwira ngo twuzuza ngo amafishe kandi tuzi ko ayo mafishe naho twoyuzuza zishobora kuba impapuro nk'amaburuyo bashobora guterera nk'ahantu agahombo turiko turakagira amafaranga kuyashira ahantu atari ko arunguka ako n'agahombo ka mbere ni ukuvuga ayo mafaranga yacu gushika ubu ni nk'amafaranga abitswe muri pobere tutazi nuko dushobora kuyatora dushobora kuyaronka uno mwigisha ava mu ruyigi mu buseruko bw'uburundi asanga n'igihe azotunganirizwa atanyungu kubera amatike y'umurengera nka jewe agahomba ndagafise guko nk'ubu jewe muhira nkora ndumwe iyo manutse mu muryango kuko mva mu ruyigi gushika ino kuza ni ibihumbi icumi aho nkashashira ko ibihumbi cumi na bitanu nafashe kugira nze gushikana nza gutegerera ibisi ni ukuvuga njino nkoresha nk'ibihumbi nka mirongo itanu kandi urumva yuko umuryango casanga hatakaye vyinshi maze kuharura rero amaturo maze kuza ino ndamaze gutakaza n'ayasumbaye ayo na kotije nico ndimo mvuga ati nutwe dukeya mbabure batumva ndadutahana abandi nk'aba bakenyezi basigura ko bahisemwo kuja kurondera amadeni ahandi bamaze kwihebura imyaka ihaciye ni myinshi cane baduhenda ngo mutore ingurane ingurane twarazibuze gushikaho imiryango iteba ikadehukirwa twasabye amakredi ahandi turiko turabura nayo gusubiza tumaze imyaka myinshi twadeye nta karusho twigeze tubonamwo twarasabye amadeni turabura rero kubw'ibyo twebwe twaprefeye kuva ngaha muri fure tukaja kwadera mu yandi mashirahamwe ibyo batwemereye byose nta kintu na kimwe baduhaye evariste ntungikimpaye umuyobozi mukuru w'ikigega fure nta kanamakosa cagirizwa nk'aba anyi mwabonye ngaha anyi bari baje kubaza ati mbega none ko twebwe dusanzwe twari twavuyemwo tuzoronka ryari twifuza ko abamaze gusaba kuronka ubwo burenganzira bwo kuvamwo mu nteguro yacu ukwezi kwa mbere kuzohera bose twarabasubije amafaranga yabo kiretse abasabye kuvamwo inyuma y'itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda ntungikimpaye ayoboye ikigega kijejwe kuronsa ingurane abarimu yo kubaka uburaro yishimiye cyane ariko ko kubona mu myaka irenga cumi kimaze kimaze gushoboza abanywanyi barenga ibihumbi umunani kuronka uburaro bwiza eroje buri kaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni n'abicaye ku masonga nk'itangura abanyagihugu baba mu gisagara ca uvira mu ntara ya kivu y'epfo ejo kuwa kabiri bazindukiye mu myiyerekano yo gusaba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo kubakorera amabarabara n'ibiraro vyiza mugenzi wacu vedaste ngabo yarabidukurikiraniye abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mujyi uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirirwa mu rugo nta kazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongwe no mu gasenga amaduka yari afunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera iyi myigaragambyo Andre Biadunia ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya Murungu na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuru yica abantu ndetse igasenya n'amazu intego ni zibiri ni ukwibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivu y'Epfo muri rusange urebye neza muri Ruwanga hamaze kugwa imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya sange na bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma imuhira kugira ngo leta idukorere aka kazi kubera iki kibazo cy'ibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri buvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya uvira baraka na uvira bukavu bemeza yuko hari aho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse iri barabara rya uvira rusenda ryaramaze kononekara cyane ni ukuvuga ko amazi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine ni uguhitishamo harimo n'amabuye manini manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nabo kuhaca bemera kuduga ku ruhome rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi yego hari imodoka zimaze kunyibirayo kuko n'umwanya muto imodoka icometse gatoya ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhaca rero ni nk'ukwirohora ingene ibarabara rimeze bakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bakirindi kuko amazi yaramaze gutwara ibarabara ryose afatana n'umusozi niyo nzima kantone nawe ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara ryatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane kari twatanguye tugera ku bihumbi bitatu n'amajana atanu kuva mu rusenda gushika ibuvira ariko biraduga bigera ku bihumbi bitanu biraduga ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijya mu ibarabara kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku mirongo itatu imoto ibihumbi mirongo ine biravana n'ukuntu umwungu ufise utuntu ku ruhande uko bwacu genda ndafashe moto jenyene ni ibihumbi mirongo itatu bo kugaruka kandi ibihumbi mirongo itatu niko kira mugabo muri babiri niho bakwa ka cumi cumi na bitanu mugabo uvuze je mfashe moto ndi umwe nkuko umuntu amategeko avuga ko umuntu agenda ku moto ari umwe uje utanga taranti mine niko bimeze umva kugana kugaruka bitwara ibihumbi mirongo ine mirongo itandatu ijwi rya amerika ryavugishije minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara ya kivu y'epfo emmanuel ngezi la fantezi atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota mirongo itatu tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugerageza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize sosiyete sevivire muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha vedase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turatubandaniriza ku kiganiro americana na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku wa mbere tariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri ishusho ya general robert lee yavuye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress ni rumwe mu nzibutso z'ubucakara bw'abirabura zikubitwa hasi muri iki gihe muri leta zunze ubumwe za amerika nibyo turebera hamwe muri make make cyane muri aka kanya ikaze mu kiganiro amerikana twihuse cyane tubanze twibukiranye general robert lee uwo ari we ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe leta cumi n'imwe zo mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika zishyize hamwe zikora icyo zise confederation zitangiza intambara yo kwitandukanya n'igihugu zishaka rero gukora ikindi gihugu gishyashya intego yazo nyakuri kwari ukugumishaho ubucakara bw'abirabura nibwo bwari inkingi y'ubukungu bwazo icyo gihe robert lee yari koronel mu ngabo z'igihugu leta yakomokagamo virginia nayo yari muri confederation lee yanze kurwanya leta ye asezera mu ngabo z'igihugu mu kwezi kwa kane igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe asanga confederation mu mwaka wa mbere yabanje kuba umujyanama mu bya gisirikari wa perezida wa confederation jefferson davis mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri davis yamugize umugaba mukuru w'ingabo ze n'ipeti rya generali w'ikirenga generalissime kugera batsinzwe burundu ku itariki ya cyenda y'ukwa kane igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu nyuma y'intambara robert lee yashubijwe mu buzima busanzwe bwa gisiviri aza no kuba umukuru wa kaminuza washington yaje guhindura izina nyuma y'urupfu rwe mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi yitwa kaminuza washington and lee kuva mu gihumbi magana cyenda n'icyenda ishusho ya robert lee y'ikibumbe yari itetse iruhande rw'iya george washington mu kirongozi cya kongeresi y'igihugu aho buri leta ifite amashusho abiri y'abantu bayibereye imena amashusho ya george washington na robert lee yerekanaga rero umurage wa leta ya virginia yabo bombi bakomokagamo mu kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na makumyabiri guverineri wa virginia ralph northern yashyizeho akanama k'abantu umunani ko kwiga niba bikwiye gusenya ishusho ya general lee mu ngoro ya konguresi y'igihugu nyuma y'amezi atatu kabyiga mu kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri aka kanama kemeje ko iyo shusho koko igomba kuvaho guverineri northern yahise yandikira congress y'igihugu ayisaba gukuraho iyo shusho mu itangazo yashyize ahagaragara arasobanura ati ntabwo umuntu waharaniye ko ubucakara buramba bugumaho ari icyitegererezo n'ikimenyetso muri iki gihe tugezemo iyi shusho ya general lee irarata umurage w'amacakubiri gukandamiza abandi n'ivanguramoko ku rubuga rwe rwa twitter perezida w'umutwe w'abadepite wa kongeresi ya leta zunze ubumwe za amerika umutegarugori nancy pelosi uza ku mwanya wa gatatu mu butegetsi bw'igihugu nyuma ya perezida na visi perezida ba repubulika nawe yaranditse ati nta mpamvu ihari muri iki gihe yo kwishimira ubugomwe bwa confederation mu ngoro y'inteko ishinga amategeko n'ahandi ariho hose mu gihugu guverineri wa virginia ralph northern na komisiyo yashyizeho basabye kongeresi y'igihugu gusimbuza ishusho ya general robert lee iyo uwitwa barbara jones nawe wo muri virginia iruhande rw'iya george washington barbara jones ni umwiraburakazi wabaye mu bantu ba mbere b'imena barwanyije ivanguramoko muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe ubwo yari afite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko yonyine gusa yakoresheje imyigaragambyo mu ishuri ryisumbuye yigagamo yo kwamagana no gutamaza ubugome ryakoreraga abirabura baryigagamo naho ishusho yari izajya mu nzu ndangamurage w'amateka n'umuco mu mujyi wa richmond umurwa mukuru wa leta ya virginia radiyo ijwi ry'amerika imyaka n'imyaka abaturage benshi ba leta zunze ubumwe za amerika by'umwihariko abirabura bavuga ko gushyira amashusho y'abategetsi ba gisiviri n'abagisirikari ba confederation ahariho hose mu gihugu ari ukugaragaza inkota mu bikomere by'ubucakara kubyamagana byafashe intera ndende cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umuturage w'umwirabura witwa george floyd ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na makumyabiri umupolisi w'umuzungu yamwishe yamwubitse hasi inda yamuboheye mu mugongo n'amapingu amaboko ye noneho amushyira n'ivi ku gakanu igihe kirekire noneho rero uwo mwirabura arapfa ibi byabereye mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu uru rupfu rwa floyd rwateje imyigaragambyo y'akataraboneka muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi nshuti zacu iki kiganiro amerikana ntahagihumurije ndabashimiye cyane ko mwagikurikiye mwari kumwe na thomas kamirindi maze rero mugire umunsi mwiza murakarama murakagwira nk'ubwoya bw'inka
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye mu gice cya mbere cy'ibyo twabateguriye muri kano gatondo ariko tukabararikira ibindi biri imbere mu masaha aza kuza imbere yo guhana agahindukira shimire edi rwema yaraduhagarikiye hamwe na fatuma animasi karara yegeranije amajwi yacu kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe turaza kongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere mu kurindira mubandanye kururanirwa mu byo muri mwo byose mwumva ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.